ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuryango wa eric nshimiye ukurikiranyweho ibyaha byo kubeshya no guhisha uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda uramagana ifungwa rye mu burundi guverinoma yaburiye abavuga ko ari abayoboke ba depute agaton rwasa bagenda mu giturage bashaka abayoboke ko bazabifungirwa ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara were ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na diane nini nahazwe amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika umugujejwe gusuzuma ibyavuye mu matora muri senegal wemeje ko basiru dioma yefaye hari wegukanye intsinzi mu matora ya perezida w'ico gihugu dioma yaronse amajwi mirongo itanu nane n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana amaduba yari yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi haza ubwa kabiri n'amajwi mirongo itatu n'atanu n'uduce mirongo irindwi n'icenda ku ijana wa gatatu gatatu nawe yaserukiye umugambwe w'ubumwe n'ubwiyunge yaronse amajwi abiri n'ibice umunani ku ijana intsinzi ya diomaye faye yagiye mu matora inyuma y'iminsi igera kuri cumi avuye mu gasho hasigaye ko yemezwa rero n'abagize umurwi ujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro rya senegal kugira ngo ibe ntabanduka abagize uwo murwi bakaramuka bemeje intsinzi yiwe buzaba bubaye ubwa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi atsinze amatora ku nshuro ya mbere kuva senegal yikukira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu ubundi kugira ngo uwo murwi wanke intsinzi y'utahukanye amajwi menshi ni uko haba hagize uwitwara yanka ibiharuro vyatangaje n'umurwi utunganya amatora kuri ino nshuro ariko abagiye mu matora bose barimwo umugambwe uri ku butegetsi barakeje basiho diomaye faye bemeza ko ari wenyene intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu wa senegal abasesanguzi bakaba bavuze ko kubona ata amananiza yabayeho mu vyo kwemeza intsinzi ya diomaye bizotuma uguhererekanya ubutegetsi hagati yawe na makisal vyihuta gusumba uko vyari kuba diomaye faye afise imyaka mirongo ine n'ine niyamara kurahira nka perezida wa gatanu wa senegal azoba indongozi ya mbere itwaye ico gihugu ku myaka mike tukivuga ku vyino nkuru perezida wa amerika joe biden yakeje basiru diomaye faye itangazo ryiwe rigira riti ndakeje basiru diomaye faye kandi nifurije ivyiza abanyagihugu ba senegal berekanye ko uburenganzira bwo gutora no guha agaciro amajwi y'abatoye bikiri umushinge wa demokarasi yuzuye biden yabandanije yandika ko mu kiringo kirenga imyaka mirongo itandatu senegal na amerika vyakoranye imigambi itandukanye irimwo kurwaniriza hamwe abakora iterabwoba guteza imbere imirire myiza kurwanya ihindagurika ry'ibihe kurwanya ibiturire n'ibindi biden muri iryo tangazo ati mu myaka iri imbere ndizera ko tuzokomeza uwo mugenzo wo gukorana kugira ngo haboneke kazoza keza gatekanye kuri bose mu bategetsi bo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nabo bamaze gukeza basiru diomaye faye harimo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ku rubuga rwiwe rwa x yanditse agira ati ndakeje basiru diomaye faye ku ntsinzi nziza yaronse ndakeje abanyagihugu ba senegal beretse amakungu ko demokarasi y'igihugu cabo itajegajega uburundi bwemeye kuzokorana nawe muri manda yiwe yose perezida w'u rwanda paul kagame nawe nyene yamukejeje ku rubuga rwiwe rwa x yavuze ati ndakeje basiru diomaye faye intsinzi yiwe yerekanye icizere abanyagihugu bamufitiye ndakeje abanyagihugu ba senegal ku itunganywa ry'amatora atekanye bakoze nishimiye ko ugukorana hagati y'ibihugu vyacu kuzobandanya gukomera amerika yoba igiye gutahukana abasirikare bayo bari muri niger ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu bwatangaje no makuru buvuga ko amerika vuba izokwerekana ingene yipfuza ko ibikorwa vyo kuvana abasirikare bayo muri ico gihugu vyogenda biciye mu itangazo ubwo bushikiranganji bwavuze ko kathleen fitzgibbon aserukira amerika muri niger yabonanye na general muhammad utumba atwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati baraganira kuri ino ngingo niger ivuga ko madamu fitz Dibon yabwiye General Tumba ko Amerika yafashe nka nkama ingingo yayo isaba ko amasezerano yemerera abasirikare ba Amerika kuba ku butaka bwayo asamburwa. Niger iheruka kwiyamiriza ayo masezerano yasinywe hagati yayo na Amerika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ivuga ko ari amasezerano atayabayemwo ubwumvikane bw'impande zose. Niger ikabandanya kuvuga ko umugambi usambura ayo masezerano ariko uzobwirizwa kumvikanwa ko n'impande zose. Mathieu Mila avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yanse kugira ico avuga ku itangazo rya Niger avuga ko gushika ubu muri rusangi amasezerano yemerera ingabo za Amerika kuba ku butaka bwa Niger akimeza uko yari asanzwe. Mila abandanya kuvuga ko Amerika yavuganye n'abategetsi ba Niger ibasaba umuco gutyo ko kugira ico avuze ku bikiri mu biganiro ataco vyokungura. Niger ivuze ko habaye umubonano na ambasador wa Amerika inyuma y'umunsi umwe gusa General Abdulhaman Tiani atwara Niger vya mfata kibanza akoranye ikiganiro kuri telefone na President w'Urusiya Vladimir Putin abategetsi babiri bayaze kukungene bokomeza gufashanya mu by'umutekano
urakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango wa Eric Nshimiye uheruka gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika ukurikiranyweho ibyaha byo kubeshya no guhisha uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uramagana ifungwa rye mu itangazo basohoye baravuga ko ari umwere bakavuga ko ibyo aregwa ari ibihimbano byakozwe amaze gutanga ubuhamya bushinjura undi muburanyi waregwaga jenoside mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na olivier nsenga mukuru wa eric nshimiye abanza kumubaza aho bashingira bemeza ko ari umwere impamvu tubivuga n'imwe ni uko ibi byose byahereye ko yagiye gutanga ubuhamya bw'ababuranyi ubuhamya bw'undi muntu wari warezwe wari warezwe ariko ubwo buhamya bwe bwari bushinzwe ku cyo azi kuri uwo muntu atari ku byo uwo muntu aregwa yakoze none gutanga ubuhamya mu rubanza rw'undi muntu byahinduka gute ikibazo muvuga yuko aricyo cyatumye afatwa yashinjuraga uwo muntu mbese abishyizemo imbaraga nyinshi kubera uko yari amwizeye noneho abantu mbese baba bakoze iyo dosiye yo gushinja uwo muntu batangira nawe mbese nko kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa gucecekesha undi muntu uzabikora kandi ibyaha aregwa bisobanutse byanditse biri hariya murahera he muvuga ko bashatse kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa no gucecekesha undi uzabikora ibyo baregaga uwo muntu agiye gutangira ubuhamya nibyo bafashe barabiterura babishyira kuri eric ariko bwana nsenga urwego rushinzwe umutekano hano muri amerika rwasohoye itangazo rivuga yuko ibyo eric aregwa ari ibintu bimaze imyaka hafi mirongo itatu ni ibintu byari bisanzweho babifite bitegereje ibyo ndumva biruhije kubyemera kuko iyo aba ifite icyo gihe ni iki cyatumye bategereje imyaka mirongo itatu hanyuma yaza gutanga ubuhamya akaba ariho bamufata ikindi kuba bavuga ko iyo dosiye babifite ntibivuga ko ari ukuri ariko ibintu bavugamo ni ibintu bigaragara bishingiye ku ngingo bemeza aho yari ari ibyo yakoraga abamubonye kandi namwe mu itangazo mwasohoye muravuga ko ari umupapa mwiza ko ari umunyamico myiza ariko ntabwo muhakana ngo muvuge ngo ikintu runaka ntiyagikoze murahakana muri rusange mu by'ukuri turabihakana muri rusange ariko ntabwo dushaka kubyinjiramo kubera ko twizere ko tuzabona uburyo bwo gutanga ubwo buhamya hari abantu benshi bakijije ibyo byaha hari abo batwaye mu rwanda bimwe turabikurikira kuri izo manza z'abo bantu ugasanga babagejeje mu rwanda ababashinjaga bose bahinduye ibyo bavuze mbere mu by'ukuri iki ni ikibazo gishingiye ko umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo bashaka nta kintu akwiye kuvuga gusa ngewe nk'uko nzi murumuna wanjye ateye n'imyumvire ye n'ukwemera kwe ntabwo yari kureka umuntu azi ko abesherwa ngo agende ntacyo avuzeho ibi mbese ibi bintu ni bya bindi bituma wibaza niba buri gihe ikinyoma kigomba gutsinda ukuri niba imbaraga arizo zikoreshwa kugira ngo abantu bagere ku bindi bashaka none se ko wumva mwemeza ko bamubeshyera kuki mutareka ngo ajye imbere y'ubutabera niba ntacyo mwikanga agaragaze ko ari umwere mureke ubutabera bukora akazi kabwo ntacyo twikanga ariko nta n'ubwo dusuzugura abazanye ibi bintu icyo bashaka kugeraho kuko urebye ukuntu babikoze bagahita babitangaza ahantu hose kandi bazi ko nyine umuntu hamwe n'icyabwa ahamijwe mu rukiko wareba mu rwanda ugasanga bose nibyo bafite nibyo bari kuvuga gusa inzego za amerika ndashaka kuvuga inzego z'iperereza inzego z'ubutabera ubaye muri iki gihugu igihe kirekire urabizi uko gikora ntabwo bapfa gufata umuntu batakoze iperereza ubwabo ngo bacengere binjire mu bintu bamenye ibyo ari byo mbere yo kumufata ndabyumva nta bantu badakora amakosa kandi sisiteme zino nizo abantu bo mu rwanda baza gukurikiza ubundi nkino leta n'ubucamanza biratandukanye n'inkiko abazungu tuzi uko bateye iyo ubabwiye ikintu bahita bacyemera ntabwo bameze nkatwe twakuriye mu mico yo kubeshya nta bucamanza nta sisiteme itagira intege nke umuvandimwe wawe ni wowe mukuru uremeza yuko nta cyaha afite bakaba ari byo bamusize hari ubwoba wowe ufite ko nawe igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bagukurikiranaho icyaha nk'icyo ngicyo none se hari icyo murusha amakuru bamufiteho nanjye bayamfiteho n'undi muntu wese bwana oliver nsenga uri mukuru wa eric nshimiye reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika nawe urakoze cyane umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abarokotse jenoside yibuka muri amerika jezone nshimiye yabwiye mugenzi wacu timu harisi ishimwe icyo biteze ku butabera bw'amerika ubutabera ni ikintu cy'ingenzi kandi kinafasha mu kuzana hiringi cyangwa nakwita ahiringi mu barokotse kuko twifuza yuko abantu baba barabigizemo uruhare babibishe mu mahanga babibazwa hari igihe usanga inzego zimwe zibigendamo buhoro cyane cyane zo muri international community rero iyo umuntu wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi afashwe tubifata nk'ikintu gikomeye kandi kidushimisha kuko ubutabera buba buri gutanga muri ibi bihe u rwanda rwenda kwinjira mu bihe byo kwibuka kuba ubu ari bwo eric nshimiye afashwe mushobora kubihuza gute bisobanuye iki bisobanuye byinshi ariko cyane cyane bisobanuye ko ubutabera butajya busaza kandi n'icyaha cya jenoside kitajya gisaza hari abazafatwa na nyuma yaho hari abafashwe mbere yaho icyo bisobanura ni uko bakoze amahano abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakomeza kwidegembya iki cyabo kizagera haba ari imyaka mirongo itatu niyo warubuze cyangwa hari iri inyuma no kuri mirongo ine ni uko ubutabera buzabakurikirana byanze bikunze jason nshimye umuyobozi wa ibuka hano muri amerika ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika murakoze namwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi guverinoma yaburiye abavuga ko ari abayoboke ba depute agatondwasa bagenda mu giturage bashaka abayoboke minisiteri ishinzwe umutekano ivuga ko bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'ubwo bushikiranganji liyetena koroneli w'igipolisi pierre nkurikiye yavuze ko hari abayitirira abayoboke b'umushingamateka agatogwasa bariko baca mu mihana basinyisha ibipapuro ngo hakaba n'abandi batanga ubutumwa bwanditse hamwe n'amajwi ku mbuga hwaniro nka whatsapp bitera ubwoba n'indongozi z'igihugu atatomoye izo arizo yaragabishije abo bayoboke b'uwo mushingamateka ko bagiye gufatwa bagashigwa imbere y'ubutungane muri ino minsi hari abantu biyitirira ngo ni abayoboke b'umushingamateka kwa saa gato bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyishe ibintu by'ibipapuro si n'ibyo gusa bakora hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kubwandika kuri izi mbuga za gihuri cyangwa gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane cyane muri za gihuri kimwe bita watsapu ubutumwa bufite intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe zimwe za kino gihugu aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ibyo bariko barakora ari ibyaha kandi ko ibyaha bigiye ibyo byaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe ibyo bishikirizwa na koroneli pierre nkurikiye biriyamirizwa n'abayoboke b'umushingamateka agato gwasa naho batavugiye kuri mikoro z'ijwi ry'amerika batangaza bati ibyo twe ntibidutera ubwoba kuko n'urugamba rwa politike kandi ntidutezura kuko twamye duharanira ikurikizwa ry'amategeko ntidushobora gusasira indavu ihonyangwa ryayo nk'ubu abanywanyi bariko baragigwa ko iterabwoba hadasizwe inyuma amarementanya kuri bo ibyatangajwe na leta ni ubutumwa bw'iterabwoba n'amaremenanya byibonekeza cyane mu gisagara ca bujumbura no muri zimwe mu ntara zo hagati mu gihugu kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatatu uyu mwaka simoni bizimungu yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe senere ku burongozi bwari bwashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda akaba kandi ari ku ruhande rwa gato gwasa mu itangazo rigenewe ibimenyesha amakuru yamenyesheje ko umugambwe senere wiyamirije wivuye inyuma ico citwa ikoraniro ridasanzwe ryabereye ingozi n'ibyapfundikiwe biwemo byose iryo tangazo ryariyamirije kandi n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu martin iteretse yemeza ko nestor igira uko ishaka ari warongoye umugambwe senere akanawuserukira imbere y'amategeko bizimunga avuga ko amategeko yahonyanzwe yamenyesheje kandi ko ingingo y'umushikiranganji yemeza ibyavuye muri iryo koraniro ridasanzwe iraba bagyitabye ariko itaraba inyankamugayo simoni bizimungu n'ubu avuga ko ari wakiri umunyamabanga w'umugambwe senere muri iryo tangazo yabandanije asaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hagufi ihonyangwa ry'amategeko agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'imigambwe biriko biraba mu burundi yarongeye atera akamenya nka mugayo adisaba gutekana kuguma mu bumwe no kwirinda ubutumwa buvuga ku mugambwe senere butavuye ku ndongozi kuva ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hamaze gufatwa abanywanyi b'uwo mushingamateka agato gwasa mirongo icenda na batandatu ariko abagera kuri mirongo umunani na batandatu baramaze kurekugwa hari n'abakenyezi babiri uwizeye imana jacqueline yatwara umugambwe senere mu ntara nshasha ya buhumuza yafashwe ku wa cumi na gatatu uku kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane na nibiranije anyesi yatwara abakenyezi ba senere mu ntara ya kayanza yafashwe ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amakuru yamenyekanye ariko ataremezwa n'inzego za leta avuga ko bose boba bafungiwe mu biro by'iperereza ry'uburundi urakoze thierry venda yishimiye mu rwanda abatuye mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda baravuga ko bishimiye gahunda nshya yo kwagura umuyoboro wa radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikaniraga ku murongo umwe wa efe fm ariwo ijana na kane n'ibice bitatu ariko bitarenze iki cyumweru iraba yatangiye kumvikanira ku wundi murongo wa kabiri wa mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima temistokle wiriweho none ubu tuvugana uvuye i karongi ugana nyamasheke ugeze he nanyuze mu bice bitandukanye bya nyamasheke mu mirenge nyakanjongo kagano ubu tuvugana ndi mu murenge wa bushekeri w'akarere ka nyamasheke none se aho ngaho inkuru y'uko ijwi ry'amerika igiye gutangira kumvikana yakiriwe ite ni inkuru yakiriwe neza cyane n'abaturage uwo usanga benshi bavugaga yu- bambwiye yuko ijwi rya amerika batajyaga bayumva bamwe nti- yewe baranavuga ko batari bayizi eh, mbese urabona ko eh, bishimye cyane bishimiye ko bagiye kujya bumva ibiganiro by'ijwi rya amerika none se iyo radiyo ijwi ry'amerika abo baturage mwavuganye bayitezeho iki venuste bijyanye n'ahantu aba baturage batuye ha- h'igice cy'icyaro hakorerwa imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi higanje cyane ubuhinzi bw'icyayi ni- n'ibindi bihingwa bitandukanye ngandurarugo eh, ba- urasanga bo bavuga yuko rwose biteze yuko ijwi rya amerika izabafasha eh, cyane cyane muri gahunda zayo eh, mu bijyanye no kuba eh, bakorerwa ubuvugizi cyane cyane ku bibazo by'imihanda mibi hano ihagaragara eh, ku bibazo se bijyanye n'iterambere kumva eh, ku biganiro by'ijwi rya amerika bakumva aho abandi bageze bakaboneraho eh, kuba nabo bakwigiraho ibyabateza imbere mbese urabona yuko eh, bo baragaragaza yuko eh, ijwi rya amerika izabafasha mu iterambere ryabo binyuze muri gahunda zayo itambutsa mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru reka twumve abo mu murenge wa bushekeri tumaze kuganira muri aka kanya nta muntu ugiyicuranga ntabwo tuyifata nta nubwo twumva ibyo ivuga nyine ntabwo dukunda kuyicuranga mutwegere nk'abari n'abategarugori ndetse n'urubyiruko dushaka kwiteza imbere ugasanga abantu benshi nta nta buvugizi tugira ariko niba ijwi rya amerika naryo rite- ritwegereye tubagereyeho umugisha natwe nyine mwadusabira ubuvugizi no muri amerika tu- bikagerayo murakoze cyane ma papa nawe wowe radiyo ijwi rya amerika ujya uyumva ntabwo tujya tuyifatisha ntabwo murongo tuwuzi twabyakira neza kubwo uko twajya twumva amakuru yabereye no mu bindi bihugu impande n'impande n'impande z'isi byaba ari byiza tugira natwe tuyumva byadutera ishema nko gutekereza ku bantu bari mu cyaro gutekereza ku baturage mbega ku buryo babazamura mu buryo bw'imibereho y'abaturage icyo kintu numva nakwifuza yuko mwatuvuganira tubasanze hano eh, mu murenge wa bushekeri mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba mwebwe radiyo ijwi rya amerika murayizi ngiheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo uheruka kumva ijwi rya amerika Mm, byagenze bite wayibuze ku murongo bimeze bite nayibuze ku murongo hari ibiganiro wajyaga wumva aho kumva urabikunze yego abantu barangishaga abantu bakababona ijwi rya amerika rigakurikirana ibintu byinshi nuko
none ubu ngubu rero ijwi rya amerika yazanye undi murongo mushya ugiye gutangira kumvikana hano ubyakiriye bite ku- kuba ugiye kongera kumva ijwi rya amerika byakiriye neza yakiriye neza cyane nta kibazo igira amakuru meza if- afasha abantu Nubu mugashyiraho n'abagore abagore bakiteza imbere mbese mukabigisha kwiteza imbere buri wese akigira wowe ijwi rya amerika kuba igiye kumvikana inaha ubyakiriye ute byakiriye neza bya- yajya idufasha kumenya amakuru imihanda urabona uno muhanda wa hano ikibazo imodoka izamuka ijya- ijya ku kagari ntabwo ihagera nk'umuntu uba waharwariye imberasi ntabwo yahagera dushaka ko mwatugirira ubuvugizi bene umuhanda bakawukora imodoka ya amberasi ikajya ihagera wowe se radiyo ijwi rya amerika urayizi
nayumvaga ariko ni ubwa mbere nyumvise nyine mbonye n'umunyamakuru wayo usanga ijwi rya amerika ibaye yumvikana hano byafashe iki byadufasha cyane nk'urubyiruko abasaza n'abakecuru nyine abantu benshi byadufasha kuko buri icyo cyiciro bazaza bagishyikaho bashyika ku basaza bakabavugira urubyiruko bakatuvugira Eh, twese yatugirira akamaro mu minsi mike hari gahunda zo gutangiza umurongo mushya wa mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu uzajya wumvikana inaha w'ijwi rya amerika ibyo byakiriye ute byakiriye neza uwo murongo nyine bakaza bashyiraho ibintu byadufasha harimo nko kuzamura impano nyine z'abana bakiri batoya no kuzana abantu basobanukiwe ibintu byaduteza imbere bakatugira inama no kuzana abantu bazi ibintu nyine biri hejuru twe tutazi bishobora kudufasha mu iterambere mwakoze turijimye yuko turanezera ko bize uwo muyoboro ugiye kutugeraho ijwi rya amerika ritugereho dukore mu bwigunge rinatwigisha uburyo twava mu ubwo bwigunge bw'ubukene abatuye mu murenge wa ubushekeri mu karere ka rusizi bavuganaga n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima temistokle mutijima ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza ndabashimiye namwe venuste akazi keza umwe mu nshuti z'ijwi ry'amerika uri mu rwanda akimara kumva gahunda yo kwagura umuyoboro w'ijwi ry'amerika amajwi agasakara no mu burasirazuba bw'u rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yaratwandikiye ari hano ku ijwi ry'amerika uber bigaruka ni mu karere ka karungi ahatumbagiye umunara wa voa inguha y'ikaze muraho muraho wanditse utanga igitekerezo kuri iyi gahunda nshya yo gusakaza amajwi mu burengerazuba bw'u rwanda iyi gahunda mwayakiriye mute iyi gahunda ni gahunda nziza cyane kandi twayifuje kuva kera nigeze kuvugana na karekezi ukora aho ngaho ku biro bya amerika tuganira mubwira ko twishimira ibyo ibiro bya amerika bitangaza ko ari ingirakamaro cyane kandi noneho ko hari ahantu ijwi rya amerika ridashobora kumva ndetse radiyo yanyu cyangwa radiyo yacu noneho aho mu gihe cy'indi tuzagira tuzarebe ukuntu aho za karongi twazahageza ndetse iminara ku buryo bishoboka ko igihe cyarambiranye n'abazajya bashobora kumva ijwi rya amerika yarimuze ku mitima cyane cyane cyane bintera kubangurika nandike mbashimira nshimira n'imana cyane yabakoresheje kandi ni muri gahunda zanyu yumvikana kugenda mutera imbere mujya ahantu hatandukanye noneho ubwo nkavuga ngo niyo mpamvu byanteye umwete wo kugira ngo nandike mu rwego rwo kubashimira kuko bari banyoteye cyane no kumva ijwi rya amerika uri umwe mu nshuti z'ijwi ry'amerika bumva ijwi ry'amerika buri munsi nk'uko ubivuga n'iki mushimamo n'iki kikunyura nkawe iberi bigaruka
ibyo dushima ubundi busanzwe umuntu wese akenera amakuru uwo ari we wese afite uburyo akenera amakuru ariko ku buryo bwihariye hari nk'abantu baba bafite nk'ibikorwa bitandukanye bituma bakenera amakuru kugira ngo bashobore kubona uko bafata ibyemezo bashingiye kuri ya makuru babonye afitanye isano n'ibyo bakora hari rero n'ibirebana noneho mu by'ukuri n'ibintu bikorerwa hirya no hino umuntu aba ashaka kumva amakuru yizewe yimpamo muzi ko mu ijwi rya amerika mukunze gusuzuma neza ibyo mwakusanyijemo amakuru kugira ngo musuzume niba ari ukuri ari impamo icyo kintu rero cyatumye dushimishwa cyane nuko tuzajya tubona amakuru hariya muri karongi menya aho ntuye efuperi karekezi arabizi tuzanye kuva kera ariko kandi nanone ntabwo rwose umuntu yari iza arengera n'ahandi ntabwo ashobora kumva ijwi rya amerika ubwo rero nkavuga ngo icyo kintu cyitwa kuvuga ngo kumenya amakuru ni ikintu gikomeye gikomeye umenye neza ko amakuru mutanga ari ingirakamaro ku buryo bukomeye bukomeye nabikoze muri ya nyandiko naboherereye ni ukuba rero ko noneho kuba ari ikintu cy'ingirakamaro kiza mu bikenewe na buri muntu ku buryo yakwifashisha amakuru muri gahunda ze zitandukanye noneho ni ukuvuga ngo umuntu uza muri rusange se buri gifata yite yakwitwara se yagifata amate yakora iki ntababangamiye ibintu nk'ibyo bigasaba ko noneho haboneka amakuru nyayo ubwo rero nkavuga nti cyane cyane ireme ry'ayo makuru biradushimisha kubera ko yifashishwa mu bintu bitandukanye kandi noneho bikaba bivuga ngo umuntu yubakiye ku kintu kidafite amakuru ntacyo ageraho ariko noneho iyo afite amakuru atuma afata ibyemezo bihamye yatuma yiteza imbere agateza imbere n'akarere atuyemo n'ahandi niyo mpamvu navuze ko bikenewe cyane iberi bigaruka ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya ukatwandikira ushima ibikorwa by'ijwi ry'amerika kandi aho ngaho i karongi mukaba mugiye kutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu ubwo tuzajya tuvugana utubwire uko mutwumva n'uko mutwishimiye kandi inama zanyu ziradufasha kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru meza yizewe nk'uko ubivuga kandi n'ibyo dukora ngaho rero ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane nanjye mbifurije akazi keza n'ibihe byiza murakoze ni hano dusoreje aya makuru dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwashaje ntaba akivuna inka umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana